iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo com mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ngewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye edi rwema bamwe mu bakobwa n'abagore bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu gihe cya jenoside na nyuma yayo batangije ubukangurambaga bugamije kurinda no gukumira icyo cyaha babikora babinyujije mu bitabo bagenda basohora cyangwa mu biganiro bakora mu ruhame intego ni uko abategetsi n'abandi babishinzwe bahagurukira icyo kibazo n'ibindi birimo gufata abagore ku ngufu no gutera abana b'abakobwa bakiri bato inda ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bagore rivuga ko mirongo itatu na gatanu ku ijana ry'abagore bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina konsole nishimwe yarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ariko muri icyo gihe yakorewe ihohoterwa ririmo no kumufata ku ngufu yanditse igitabo yise test to the limit gikubiyemo ubuzima yabayemo muri jenoside n'uburyo yarokotse kinakubiyemo ubutumwa bw'icyizere konsole niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri isanga ikaze cyane konsole nishimwe murakoze cyane edi kunyakira ku kiganiro cyanyu urakoze nawe kuba wemeye kukitabira konsole nk'uko nari mbivuze ikibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abagore rishingiye ku gitsina gikomeje kwiyongera imibare igaragaza ko mirongo itatu na gatanu ku ijana ry'abagore hirya no hino ku isi bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina wabibayemo mu gihe cya jenoside ariko si mu gihe cya jenoside gusa ibyaha nk'ibyo bikorwa n'ibihe bitari ibya jenoside ibyo byaha birakorwa mu magambo make cyane tunyuriremo ubuzima bwawe n'uko ubufatanya n'icyo cyaha hanyuma unatubwire igikenewe gukorwa kugira ngo icyo kibazo gikumirwe cyangwa se bashobore kukirinda bangavu cyangwa se n'abagore muri rusange murakoze cyane ndagushimira nanone edi ko wantumiye muri iki kiganiro kandi tukaba tugiye kuvuga ku kintu kitoroshye kuvuga nzi yuko abakobwa benshi cyangwa wenda n'abagabo n'abagabo kuko nabo bahura n'icyo cyaha badashobora kuvuga bibagora cyane kubivuga ngewe biri mu mpamvu zikomeye zatumye nanabivuga kubera yuko benshi icya mbere nabonye ko ni icyaha cyambereho wenda navuga muri make ku buhamya bwanjye jenoside iba nari umwana w'umukobwa mutoya w'umwangavu wari ufite imyaka cumi n'ine mbana n'ababyeyi banjye i karongi ku kibuye aho bita irubengera rero jenoside icyo gihe iba nta mu by'ukuri nari nishimye nk'abandi bakobwa bose mbana n'ababyeyi banjye n'abavandimwe banjye bari bane mu buhamya bwanjye ni uko muri jenoside nishe papa hanyuma bicana basaza banjye bari batoya mu myaka icyenda n'irindwi n'uwari ufite amezi cumi n'atandatu noneho um, nk'uko benshi babizi muzi yuko muri jenoside eh, ifatwa ku ngufu eh, ryakorewe abagore benshi Ah, muri jenoside bamwe babana na- ni- n'ingaruka zaryo Ah, benshi mwarabibonye mu mibare bakunda kuvuga ko abageze nko ku bihumbi bibiri magana abiri na mirongo itanu ari bo niwo mubare washoboye kumenyekana eh, w'abafashwe ku ngufu ubwo rero cyane cyane um, ah, ni abatutsi kuko ni jenoside yakorewe abatutsi eh, kazi noneho kenshi icyo gihe rero ntabwo ah, barebaga abagore bakuru gusa n'abana b'abakobwa nabo eh, babafataga ku ngufu yemwe n'abari bato cyane ku buryo um, iyo wabaga uri uri umuresikape cyangwa umuntu wacitse ku icumu kugira ngo ube umukobwa ah, urokoke bitakubayeho byabaga ari um, ikintu kidasanzwe ni bake cyane bitabayeho Hmm.
Eh, ubwo rero nanjye nagize ibyago muri iki gihe cya jenoside yakorewe abatutsi eh, mfatwa ku ngufu n'umuntu nari nzi w'umuturanyi Um, hanyuma rero kubera ko yari azi ko anafite n'uburwayi akenshi um, ba- babikoraga no ku ku bushake kugira ngo bananduze n'umuntu n'indwara bafite Hmm.
Ah, abadamu benshi bararwana n'uburwayi ah, bwa- bwa- ingaru- bayita ngo hiv bayita mu kinyarwanda ngo um, agakoko Right.
katera sida Hmm.
agakoko gatera sida Hmm.
eh, benshi babana nako Eh, ubwo rero ah, si n'ibyo gusa hari n'ababyaye bafite abana bakuru ni ingaruka nyinshi mu by'ukuri zabaye Mm.
ku badamu n'abakobwa nanjye ubwo ngira n'ibyago nanjye nza gusanga nararwaye ako gakoko gatera sida nyuma ariko si n'ibyo gusa ubana ni- n'izindi ngaruka nyinshi zo- zi- zi- ah, z'ihungabana no kubitekereza ibyakubayeho rero ngewe amahirwe nagize ni uko ni uko nashoboye kujya mu ku- ku ba- ku baganga nyine bakuganiriza bakagufasha gukira n'iryo hungabana ukamenya n'uburyo bwo kuvuga n'ibyakubayeho Hmm.
rero nabonye ukuntu nafashijwe mbona n'inzira biciyemo ndavuga nti mbona noneho nkaba twaba tuva no mu muri no mu muco tudakunda no kuvuga cyane kandi noneho Mm.
hakaba hariho na n'uko nabo none hariho ni- ni uko akato tuvugana- n'ikibazo Eh, cy'akato akato ikibazo cy'akato cy'uko benshi eh, nta kato gahari noneho bigatuma benshi badashobora kuvuga ibyababayeho rero niyemeza nk'umwana mu- ndacyari muto ntabwo ndi ndi mukuru cyane biragoye kuba uri mutoya nanone kuvuga eh, ibyakubayeho Hmm.
Eh, ariko niyemeza ko nzaba ijwi ry'abandi nkaba nkagerageza kuba- kubafasha no ku no kuba na- n'uwanyumva akaba ya- yagira izo mbaraga zo Mm.
kuvuga kuko dukeneye ko ah, n'akato gasika ni Hmm.
byonyine ko n'iki cyaha gikomeza kiba no- n'ahandi henshi haba- haba intambara atari no mu ntambara gusa no no mu buzima busanzwe ugasanga umuntu yahohotewe ariko adashobora kubivuga ariko kugira ngo umuntu abirwanye ni uko akwiye kubivuga Hmm.
n'icyatumye bi- Mm.
n'icyatumye bivuga Mm, Console Nishimwe uh, ugarutse ku kintu gikomeye cyane cy'uko uh, wagize amahirwe yo guhura n'abaganga ndetse n'abandi bagufashije kugira ngo si ukubyakira n- ku- kuko kubyakira birago ugenda ubivuge kugira ngo unafashe n'abandi kugira ngo uh, ibyo wanyuzemo uh, bashobore kubyitwaramo nk'uko wabyitwayemo ariko si benshi bagira ayo mahirwe nk'ayo wagize Mm, yego ndabizi ko atari benshi bayagira kandi noneho hari ushobora no ku- kuba ubana ni- n'umuryango nawo utanakwemerera no kuvuga Mm.
akenshi bakakubwira ko ari ukwishyira hanze niko kenshi bavuga ngo wikwishyira hanze Mm.
ugasanga noneho waguhemukiye niwe ah, we nta kibazo afite ahubwo wowe ni wowe ugendana iryo pfunwe kandi uwaguhemukiye ariwe wagakwiye kugendana iryo pfunwe U- ugasanga wowe wahemukiwe n'uwo uhora uri- urigendana rero ntabwo nifuza ko umuntu wagiriwe gutyo ariwe wakagendana wakagendana ipfunwe kuko nifuza ko byibura niba ugize n'imbaraga zo kuvuga ukagira n'uwo biganiriza nawe yaguha imbaraga akagufasha byibura gutangira iyo nzira yo gushyira n'ibyo bikomere ufite muri wowe Mm. Ha- noneho hakaba n'ibindi bijyanye na bana b'abakobwa ah, bahohoterwa n'abantu bakomeye ku buryo ah, bituma bagira ubwoba bwo kubashyira hanze bagu- Yes.
bagahura n'iryo pfunwe naryo icyo gihe abana nk'abo wababwira iki Eh, nk'abo bana ni ukuri ikintu nababwira ntibagire ubwoba biragoye iyo umuntu uguwa- ugufiteho nk'imbaraga agushyiraho n'imbaraga ni- z'u- you know, akubwira agutera ubwoba ashyiraho iterabwoba ry'uko nubivuga uragira izindi ngaruka zindi icyo nabwira abana nk'abo ni ukugira imbaraga ukagira umuntu wizera byibura ukagira umuntu umwe wegera kuko hara- hari hari ahantu henshi ushobora kwegera bagufasha ugatinyuka ukagira umuntu ubwira akagufasha nibura ku- kuvuga kuko abo bantu nk'abo bakwiye kuvugwa tugasa n'icyo cyaha kigatwika ntigikomeze no ku- kuba ku bana batoya cyane ko ah, bigenda byiyongera kandi igihe tugezemo ubona byagakwiye kugabanuka ariko ni ukuri mu by'ukuri kuvuga nicyo kintu gikomeye cyane nagira inama umwana nko kugira imbaraga akagira umuntu abibwira yizeye hanyuma nawe akamufasha kugira ngo arege uwo muntu niba uwo muntu a- a- ashyi- a- ashyirwa imbere y'ubu- y'ubucamanza bw'icyo cyaha yakoze kuko abantu nibadahanirwa kuri kuri iki cyaha bakora nta kizakomeza kibeho Mm.
mu by'ukuri Ha- hanyuma konsole ah, wari uvuze ku bintu bijyanye ah, n'ibibazo bishingiye ku kato ibibazo bishingiye ku muco ibibazo bishingiye ku babyeyi Ah, ahanini umuntu yibazaga ko ibi bishobora kuba mu bihugu ah, bikiri mu nzira y'amajyambere ko ibibazo nk'ibyo ahanini bireba abagore ah, bishobora kuba bitaboneka mu bihugu byateye imbere aha natanga urugero nka leta zunze ubumwe za amerika ariko siko bimeze hari abagore benshi bagiye ah, batanga ubuhamya bw'ibyababayeho ahubwo ugasanga ah, n'izi sosiyete tuvuga ko zateye imbere aho kugira ngo zibafashe ahubwo zirimo ah, zirabatuka zirimo zirabashyira mu kato ah, noneho hagakoreshwa n'imbuga nkoranyambaga kwibasira abo bahuye n'ibyo bibazo niba mu bihugu nka leta zunze ubumwe za amerika abagore badashobora gutinyuka ngo bavuge ibyababayeho inzira iracyari ndende rero mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere yego eh, nk'uko bivuze ni ukuri inzira iracyari ndende mu nzira rwose inzira iracyari ndende nko kubona no mu bihugu nk'ibi dutuyemo nabwo hakiriho um, u- kuba- ku bahuye ni- n'iryo hohoterwa no kubuzwa kuvugwa nko ku- nk'ubu noneho byose bisigaye binyura nko ku mbu- ku mbuga nkoranyambaga Mm.
we- biragoye aracyari inzira ndende ariko nanone ntabwo dukwiye gucika intege kubera yuko um, hari hari abantu mu by'ukuri bahari ba- bafite si no kuvuga ngo ngo ni abadamu gusa ba- ba- bakangurira abandi kuvuga n'abagabo barahari benshi rwose ah, babivuga mu by'ukuri ni ukuvuga ngo igihe ubonye umuntu agize imbaraga zo kuvuga umuhe u- ukomeze umuhe imbaraga umufashe kuko akenshi iyo iyo umuntu ari kuvuga a- a- a- a- a- akurwanya aba yongera n'ibikomere bikuri- bi- bi- bikurimo n'imbere So, Mm.
noneho ni ukuvuga ngo niba abantu bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere babona hino n'ibi bihugu byateye imbere ah, bikigoye bi- bishobora no guta intege n'abandi bashakaga no kuvuga ariko ntibikaduta intege Mm.
mu by'ukuri abantu ni nayo mpamvu um, umuntu akomeza avuga kugira ngo nibura ah, abantu bagire imbaraga kandi noneho iki cyaha uwagikoze uwagikoze agihanirwe eh, abone yuko hari n'ingaruka z'ibyo yakoze kuko nta- ni- nihatabaho gu- gu- guhanwa- guhana mu Mm.
by'ukuri bizakomeza bibeho kandi ikindi kigoye ni uko eh, habaho kenshi n'ikintu ki- gikunda gutera gikunda gutera na- na- n'abantu kutavuga cyane cyangwa baba badashaka gukomereka rimwe na rimwe nabo Mm.
eh, ngo bakomeze bakomereke kubera yuko um, hari igihe wenda ah, hari n'amagambo mabi amagambo mabi eh, asa- you know, a- amwe avuga wenda akubwira ngo eh, ni- ni- ko wenda hari wenda wowe ari we wabigizemo uruhare Mm.
kandi nta mu by'ukuri nta uko byagenda kose nta muntu ukwiye guhohotera umuntu ngo ngo kubera yuko ngo hari uruhare yabigizemo nta muntu ubi- nta muntu wagakwiye kubikora nta na- nta n'impamvu yagakwiye kuba i- ifite ubusobanuro buhari bwo kuvuga impamvu waba wakoze icyo cyaha eh, bwagombye kuba buhari rwose Eh, Eh, abahanga mu bijyanye n'imibanire y'abantu bavuga ko ah, abantu bahuye n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo nk'ibibazo abagore batandukanye bagenda bahura nabyo ah, by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ibintu bijyanye no gutegwa amatwi ni ibintu bikomeye cyane mu mikirire y'abantu yego Eh, icyo ni ikintu gikomeye cyane gutega amatwi nicyo kintu cya mbere cya mbere umuntu yakorera undi mu by'ukuri kuko bigufasha mu- eh, bigufasha kuvuga ikintu cyari kikuremereye kandi iyo umuntu aguteze amatwi birakorohera cyane kumva eh, wumva uhambutse kandi noneho ukumva uraruhutse no ku mutima Eh, bi- ni ni- ni ikintu gikomeye cyane umuntu yakore ni gifti niyo navuga ngo ni ah, wenda mu kinyarwanda sinzi ko nabyita gifti ni nk'impano ikomeye waba uhaye uwo muntu wahuye n'ikibazo nk'icyo kiremereye ku mutima we.
Hmm.
Mm, Console Nishimwe ah, ni umunyarwandakazi warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane akaba yaranakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse byaje no kumuviramo indwara abana nazo Ah, niwe mutumirwa wacu rero ariko kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bifuza kugira ibyo bakubaza ah, kuri iki kibazo ahanini gishingiye ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina ri- rikorerwa abagore ariko ugasanga nta bikorwa kugira ngo ribe ryakumirwa cyangwa se ngo rihagarikwe eric wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
muri gicumbi mu rwanda n'ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye Mm.
ndashaka kumubaza nyuma y'ubwo bukangurambaga arimo kugenda akora n- no kugenda avuga muri bimwe byamubayeho mu mateka yiwe abona hari ikintu kirimo gukorwa ese nk'uko nk'uru- nk'uko twifuza abona byarageze ku rwego abishaka ubwo nicyo kibazo ndashaka kubaza murakoze ntacyo kumwe urakoze cyane eric reka dufate na jean claude kugira ngo Please enter console the phone number you wish to dial.
console abasumi- abasubirize rimwe jean claude wiriwe
wiriweho uri hehe
ni i kigali mu rwanda ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye nagira ngo mbaze uwo mutumirwa Mm.
urabona ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ubundi riracyagaragara kenshi cyane wenda nkunze kubibona mu cyaro ukabona nk'umwana w'umwangavu arahohoterwa n'umuntu umuruta Mm.
amukuye mu mashuri amutesheje amashuri ugasanga ukamuruta anamurusha wenda n'ubushobozi akenshi ibyo bintu uwo muntu wamuhohoteye arazinzikanya umuryango we ntihagire umuntu wabasha kumukurikirana cyangwa se umuntu wakamuvugiye ugasanga uwo mwana avukijwe uburenganzira bwo kwiga avukijwe amahirwe yari afite mu buzima kubera umuntu runaka ubimukoreye murusha ubushobozi cyangwa se nta n'uwo yabona yamuvuganira mu rwego rw'intara ni ubuhe buyobozi baba bamaze kuhageza muri ubwo bukangurambaga bu- amaze gukora ni ubuhe buyobozi bwaba bwabasha gukurikirana nk'uwo mwana w'umwangavu wari ugeze aho agera yiga agahura n'ihohoterwa nk'iryo ngiryo Ah, ah, eh, murakoze nicyo kibazo cyane Eh, Jean Claude gusa nibutse nkwibutse n'abandi bumva radiyo ijwi ry'Amerika ni uko Console Nishimwe ah, ni umunyarwandakazi utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubukangurambaga bwe ahanini abucisha mu biganiro ah, mu ruhame cyangwa se no mu nyandiko zirimo n'igitabo yanditse agenda asohora ah, sinibaza ko hari ubukangurambaga bukomeye amaze gukorera mu Rwanda ariko nawe ndamuha umwanya kugira ngo abasubize Ah, Console ibyo bibazo bya Eric na Jean Claude eh, ikibazo cya mbere wanyibutsa neza icyo Icya- Eric yavuze Mm.
Eric ya- yagukora ese hari icyo ubona kimaze gukorwa wakufata nk'aho ah, kikunoza cyangwa se urabona hakiri urugendo
reka arakoze kubaza icyo kibazo Ah, uko mbibona nkurikije igihe ah, natangiriye mvuga mu by'ukuri ah, wenda nko nko ku ruhande wenda rwa rw'abanyarwanda muri rusange maze kubona yuko hari abantu bakeya batangiye kujya bavuga kandi noneho no mu rwanda hari abantu numva batanga n'ubuhamya akenshi basigaye mbibona ko hari ikintu ibyo ari byo byose hari ikintu gito cyahindutse kuko abantu bagenda batinyuka gahoro gahoro ku gutanga ubuhamya n'ubwo ah, ubona ah, biba bikibagoye ariko haracyari nanone inzira ndende yo yo kuba kubera yuko kenshi usanga n'ubundi n'umuntu watanze ubuhamya ntabwo agira nta- nta- ntabwo usanga haracyari cya kintu ki um, ki ah, abandi bacyita ngo um, ki cyakato Mm.
dushoboye haracyari ikintu cy'akato ku buryo usanga akenshi eh, ubona bi- bikiguyemo ndetse ariko hari inzira ntoya hari ikintu mbona cyahindutse gitoya kuko ubona ibyo ari byo byose gahoro gahoro abantu batinyuka kuvuga ibyababayeho cyangwa bibabaho eh, kuko kenshi usanga hari abantu baba bagikorerwa iryo hohoterwa eh, aho baba mu miryango cyangwa wenda ni- no- no- n'abakoresha babo bitewe n'ahantu hose aba ari kuko kenshi biba ahantu hose hatandukanye Mm.
Mm, mbona hari gato hari ikintu cya- kigenda gihinduka gahoro gahoro niyo mpamvu nsaba eh, buri muntu wese mu by'ukuri kugerageza kumva umuntu ugerageje kuvuga kandi noneho hakabaho no- no ku- no kuvugira cyane ku wa- ku wahohotewe mu- bakamutera imbaraga hagakurikirwa cyane cyane hagashyirwaho imbaraga zo ku- zo kurwanya cyane uwo muntu no guhana no kuvuga ko uwo muntu wakoze icyaha akwiye guhanwa kuko kenshi usanga uwakoze icyaha atibandwaho cyane ugasanga ahubwo uwakorewe icyaha niwe ukomeza kuba ababaye cyane ugasanga na nyuma yaho ingaruka ziracyakomeza ku- kumugiraho eh, i- i- ikibazo gikomeye cyane mu buzima bwe Mm.
So, niyo mpamvu mba nkangurira umuntu wese ugerageje kumva uvuze amuhe amuhe imbaraga rwose amujye inyuma eh, cyane kuko nabyo birafasha Mm. icyo kibazo icyo gisubizo cyawe ndibaza ko gisubije eh, n'ikibazo cya jean claude wavugaga ko eh, ibibazo ahanini byigaragaza cyane mu giturage aho abantu bakuze cyangwa se abantu bakomeye usanga bagira ibyo bakora kandi ntihagire ingaruka eh, zibabaho Eh, cyane urabibona nkunda kubibona cyane nko mu giturage usanga biragoye cyane kuko kenshi no muri usanga nk'uwa- uwakoze icyaha ubona nta muntu nta- adakurikiranwa bihagije noneho ugasanga noneho abandi haracyariho nabivuzemo akato uwakorewe icyo cyaha ariko nyine mu muri haracyari inzira haracyari inzira ndende mu by'ukuri ha- um, ariko gahoro gahoro ah, ku- ku bukangurambaga twese tuvuga aho turi hatandukanye haba abari mu biturage haba ari n'ahandi mu- mu mijyi ahantu hatandukanye mu by'ukuri hazagira ikintu gihinduka kandi ibi ni muri rusange mu bihugu Mhm.
bitandukanye byo ku mugabane Yego.
w'isi eh, ku mugabane w'isi aho ariho hose kandi noneho hakatwika n'ikintu cyo kuvuga ngo eh, ngo ntabwo wavuga ngo ngo ngo hari ibyo udakwiye kuvuga kuko hari ikintu eh, cy'umuco rimwe na rimwe byo mu mico umuntu avuga ngo ha- ngo ntukwiye kuvuga ngo ngo hari ibintu udakwiye kuvuga ngo ntukwishyira hanze oya ntabwo ari byo ntabwo ari byo kuko ah, akenshi ibyo ngibyo bi- ni ni ibituma nanone n'umuntu ahera mu mu gahinda Eh, ni ama- ni- ni- ni imiti itari myiza ni ibintu bitari byiza ni- ni- hari ibintu bikwiye gucika no kwigisha abantu hakwiye no kubaho no no kwigisha abantu ibintu bimwe na bimwe kureka biri mu muco bituma rimwe na rimwe ibyatubayeho bi- bikomeza kutugiraho n'ingaruka urakoze konsole nishimwe kuri telefoni mfite na ntezimana wiriwe
Iyo neza igurwe no muri aho Eh, muri aho uri hehe
i kigali mu rwanda hano mu karere ka nyarugenge mu murenge wa muhima ikibazo cyawe
Eh, murakoze cyane ndamanza nsuhuze na konsere umutumirwa w'uyu munsi ku ijwi rya amerika ntarakumva
Mm, noneho nje nari mfite ikibazo n'igitekerezo ariko ndamanza mbaze ese ko umuryango wa ibuka tuzi neza ko hari ari kimwe mu bibazo uraje nshinga ko hariya aba- abahuye n'icyo kibazo batanga ubuhamya bikarangira ntacyo babafashije ni ubuhe bukangurambaga babaha kugira ngo nabo babashe kwitabwaho n'abandi akenshi rimwe na rimwe twagiye twumva hari abantu bagiye bahura n'icyo kibazo cy'ihohoterwa muri jenoside ariko kugeza n'ubu bataragira icyo baba bafashwa na komisiyo ishinzwe kurwanya jenoside mu rwanda bo ni ni ikihe kintu ni ukubera iki ese babuze u- ubavuganira ko akenshi barababaje ahenshi hirya no hino mu gihugu turabyumva biriho Eh, ni icyo kibazo cya mbere nari- nagira ngo mubaze noneho igitekerezo ngewe mfite ukurikije uko imibare igenda igaragara muri iki gihe y'abana ba- b'abangavu bagenda batwara inda akenshi biraba ariko barabihishira kugira ngo bizamenyekane ni ikibazo leta y'u rwanda yarabihagurukiye by'umwihariko ibifashijwemo na migeprofe ndetse na minisiteri y'umu- y'umuco ariko ni ikibazo haracyari ikibazo gikomeye cyane kugira ngo bagaragare n'abagaragaye usanga ari umwe ku ijana cyangwa se bakamukurikirana mu minsi mikeya agataha akava muri gereza Ah, Bityo ah.
hazakorwa iki- ntezimana ah, wenda nawe wagira igitekerezo utanga muri iki kiganiro kuko ni ikiganiro cyitwa murisanga Ah, ibyo ngibyo uvuze bijyanye no guhishira ubona impamvu ari iyihe n'iki cyakorwa
impamvu Mm.
impamvu akenshi na kenshi cyane cyane mpereye nko mu nzego z'ibanze hari igihe wenda nk'uwahuye n'icyo kibazo abivuga bikarangirira aho ngaho mo hasi mu nzego z'ibanze ntihagire umu- umu- umurusha ijwi ngo arizamure arigeze mu nzego zo hejuru zikomeye n'iyo bibaye wenda hari nk'imfashanyo babageneye ndakeka benshi zitabageraho kandi ndizera abenshi rwose muri- mu gihugu cyacu bafite ikibazo kimeze gutyo ahubwo icyakorwa ni ukubegera bakegera abo bavandimwe bagiye bahura n'ikibazo hari abana bagiye bavuka ku babyeyi nyine kubera ihohoterwa muri jenoside abo ngabo harimo ba- abatarigeze bajya mu ishuri ngo barirangize cyangwa hari n'utarigeze ari- ajya mu ishuri ngo arangize kwiga cyangwa se hari n'utarigeze arijyamo na rimwe ariko hari n'uwarigiyemo akagarukira muri segonderi gusa bikarangira ese kubera iki bo badakwiye kwitabwaho ngo baba- babarihire na kaminuza nk'uko abandi babigenza nabo kuko bahuye n'ikibazo gikomeye cyane Ura- urakoze ntezimana Ah, konsole ah, byinshi muri ibyo bibazo ah, ntezimana baza ah, byasubizwa n'inzego zikurenze ah, zirimo leta zirimo ibuka ndetse na komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside ariko hari ikintu yagarutseho avuga ngo abatangabuhamya baragenda bagatanga ubwo buhamya bw- bwabo ariko bikarangira nta gikozwe icyo nibaza ko ari kimwe mu bica intege abandi nabo bakabaye bajya gutanga ubwo buhamya Mm, nibyo nibyo ibyo avuze um, ndabyumva cyane Um, a- ariko buriya na cnlg kumva barumva ikiganiro mu by'ukuri um, nabo bazagira ikintu babivugaho Eh, mu by'ukuri ah, nkurikije ah, ariko hari n'ibyo bakora Mu- hari hari hari ibyo bakora bikomeye nanjye nshima cyane eh, byo gu- gufasha abantu ariko nanone iyo iyo habayeho kuba hatahanwe cyane rimwe na rimwe abakoze icyo cyaha nk'uko wari ubivuze eh, ntabwo bica intege rimwe na rimwe ushaka kuvuga n'uwari- n'uwa- n'uwari kuvuga nawe eh, ibyamubayeho kandi mu by'ukuri haracyari inzira ndende yo gukira cyane cyane nk'ibyo mwahoze muvuga by'abana bavutse ku ihohoterwa muri jenoside Eh, abenshi iyo nabo babana ne- na- n'ihungabana nk'uko ababyeyi babo nabo bahungabanye eh, hakwiye mu by'ukuri nk'iri kango nk'uku kuvuga kwacu turagerageza mu by'ukuri mba- ndabizi ko na avega ni- n'izindi oruganizasiyo zigerageza ku- kubegera abo bashoboye kwegera Eh, ariko ni ibintu bikwiye kuzakomeza mm, kandi nabo nibumva ubuhamya bazagerageza mu by'ukuri eh, gukomeza hamwe twese tuzakomeza tugerageza kuko ndabizi ko ari inzira ndende Eh, hari ariko mu by'ukuri hari ikintu bakoze bakora mu kugerageza hari inzira ndende hari abababaye ndabizi I- u- i- iki ni ikibazo mu by'ukuri meye kandi twese hamwe eh, dukwiye gushyiramo imbaraga kugira ngo dufashe bagenzi bacu eh, mu buryo bushoboye kandi noneho n'ababikoze eh, nabo bashyikirizwe ubutabera biranagoye kenshi kuko hari hari ikintu njya nkunda kuvuga eh, cyane hari nko nko muri jenoside hari nk'umuntu utarigeze yica abantu eh, ngo afate umuhoro wenda agende yirwe yica abantu buri munsi ariko noneho akaba yarahishe nk'umuntu muri jenoside akenshi hari abantu rero njye niganiriye nabo bahishwe n'abantu abo bantu bazi yuko ari abantu muri sosiyete nyine bagize neza ba- bahisha abantu ah, bakabagira neza ariko muri jenoside agahisha abakobwa noneho mu kumuhisha kwe akamufata ku ngufu Mu- kandi noneho umukobwa ntashobore kuba ya- yajya hariya ngo avuge ngo yamfashe ku ngufu kandi azwi nk'umuntu wa- wagize neza wahishe umuntu rero ibyo urumva icyo gikomere cyo kubona umuntu agenda ariko nanone bitari bushobore kubivuga ko uwo muntu yavuye mu kintu hari abo tuganira be- rwose babimbwira ati ntabwo nzi ko nabivuga ariko ndamubona buri munsi Mm. Ah, ya- yanagarutse kuri iki kibazo kijyanye no guhishira ikibazo kirakomeye ariko hariho guhishira
Eh, guhishira nacyo ni ikintu kibi cyane Eh, guhishira biracya- bikunda- bibaho cyane ku buryo ariko ni ikintu gikwiye gucika Ni- niba hari n'umuntu uri kumva iki kiganiro azi yuko hari umuntu ahishiriye wafashe umuntu ku- umukobwa ku ngufu cyangwa wenda n'undi n'umwana cyangwa n'ikindi gihe kindi mu buzima busanzwe yumve yuko ari gukora icyaha gikomeye cyane kuko nawe ubwe ni umufatanyacyaha ni- ni umufatanyacyaha yumve yuko kwica ubuzima bw'undi akomeza ababaza wa wundi wa- wa- wakorewe icyo cyaha nta kintu bimumarira nawe nawe ubwe ah, umutimanama w'umubwire aretse mu by'ukuri agire ikintu akora ntakomeze guhishira uwo muntu wahemukiye Mm, hanyuma konsole hari undi watwandikiye ku rubuga rwacu rwa facebook yitwa kaneza aida sharifa yagize ati bisigaye biteye ubwoba muri kino cyumweru hagaragaye ibikorwa bibiri byo gufata abakobwa ku ngufu ngo ababikora bagahita babica ngo hari umwana w'umukobwa w'imyaka cumi n'itandatu wafashwe ku ngufu abamufashe ku ngufu barangije baramwica agaragaza ko ari ikibazo gikomeye cyane ahanini gikwiriye ko inzego zibishinzwe n'ubwo ah, ntizimana yavuze ko hari byinshi bakora ariko ikibazo kirakigaragaza Mm, ikibazo kirigaragaza cyane urumva n'ubwo ni ubugome cyane kuko ashaka gusiba ibimenyetso kuko azi yuko wenda uwo mwana ashobora kuba yaravuze ati nzabivuga ashaka gusi- kuzimanganya ibimenyetso ariko ababizi n'iyo umuntu yaba yitabye n'imana gutyo akaba yishwe ya- byarangiye atari bushobore kuvuga hakwiye kuba abantu babizi bakabivuga hakabaho na eh, n'uwo muntu akavuga akaba akaba urugero rw'uko wenda n'uwakora n'uzi uwakora icyo cya- uwatekerezaga gukora icyo cyaha nawe ngo anice n'uwo muntu afate umuntu ku ngufu amu- amu- amuhohotere narangiza anamwice noneho habeho ni- no kuvuga ni- n'icyo ki- n'uwo muntu uwo ari we a- wa- wamwishe ashyirwe ku mugaragaro anafungwe ahanwe anavugwe kugira ngo n'abandi barebereho y'uko niyo n'umuntu yaba yapfuye ariko ubutabera buhari bushobora ku- ku- kumuvuganira n'ubwo yaba atakiriho ariko nibura bikabera isomo n'abandi y'uko aba badakwiye gukomeza gukora icyaha nk'iki ni ubugome bubi nta bikwiye gucika
konsole nishimwe urakoze cyane reka dufate abandi bakunzi b'ijwi rya amerika gaspari wiriwe neza
mwiriwe kamera e, uri hehe yego yego ndi mu rwanda ikibazo cyawe
bo akabazo nashaka kubaza uwo mutumirwa karagira gati ko na- nabonye avuze ko n'ubukangurambaga bwa- buri no mu bitabo agiye yandika ese mu rwanda byaba bihari akaba yabisoma
Ah, konsole nishimwe ah, ara- ah, gaspari uguma kuri telefoni kugira ngo konsole nishimwe agusubize icyo kibazo cyawe ahanini kijyanye n'igitabo yanditse cyiswe tesite to the limit gikubiyemo ubuzima yabayemo muri jenoside n'uburyo yarokotse kinakubiyemo ubutumwa bw'icyizere konsole
Eh, urakoze cyane um, gaspari igitabo kiraboneka ariko ndi kugerageza kugira ngo kiboneke mu- mu- muri library zose no mu bookstores z'i kigali no mu bitabo no mu gitabo kiharya muri muri magazi zose zibamo ibitabo mu rwanda ni kugerageza kugira ngo hose kibe gihari ariko hari hamwe kiri nko muri kigali public library so mwagerageje ariko ndi gushaka kugira ngo kigere hose no kuzagishyira mu kinyarwanda bazashobora aba- abashaka gusoma mu kinyarwanda bwo ndi kubigerageza kubikora kandi abafite ubushobozi bwo gukoresha ikoranabuhanga bashobora no kukigura kuri interineti yego yego kuri interineti wakibona rwose ababishoboye eh, hariho hose kuri interineti wakibona gaspar urabyumvishe byumvise kandi murakoze urakoze nawe kuri telefoni dufite na daniel wiriwe ndi nyamasheke ruharambuga mu burengerazuba bw'u rwanda ni ikibazo cyawe
mbondagira mu mbariza umutumirwa Mm.
ko numva ba- bavuga ngo bafu barafatanya n'imiryango mu kurwanya inda ziterwa abangavu n'ibibazo bishingiye ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina
Eh, ese mu by'ukuri ni- ni ingamba ki we yumva ku bwiwe ya- yafata kuko akenshi tumva babivuga barabivuga ariko mu by'ukuri hari- hari n'abantu mu miryango ababyeyi bakingira bateye abangavu inda Ah, bigatuma abo ngabo ba- badatangwa bahanwe ese mu by'ukuri wehe n'iki bateganya by'akarusho bizaza bi- biri nk'umuti w'ingutu kuri icyo kibazo cy'abana bagiterwa abangavu muri iki gihugu cyacu cy'u rwanda urakoze cyane Ah, konsole icyo kibazo cya daniyeli ah, kaneza nacyo yagize icyo akivugaho avuga ko gutwara inda byabaye icyorezo kuko abana b'abakobwa basigaye batwara inda ku buryo buteye isoni mu muryango nyarwanda ibi nashimangira ko ah, n'ikigo gishinzwe iperereza mu rwanda cyangwa se gukora ubugenzacyaha rib ubwo cyajyaga mu nteko ishinga amategeko kuvuga kuri icyo kibazo bavuze ko bahangayikishijwe n'icyo kibazo ndetse n'umukuru w'igihugu ubwo aheruka ah, kuganiriza abanyamakuru nawe iki kibazo cy'abana bato batwara inda yakigarutseho yego ni ni ikibazo mu by'ukuri gihangayikishije kubera yuko um, ah, iyo abana bato b'abangavu kenshi iyo iyo uhohotewe gutyo kuko hari abantu eh, hari n'ikindi kintu mbona ah, kiriho ni uko iyo uri mutoya cyane nk'umubyara iyo wahohotewe hari kukumvisha ko ari wowe wabigizemo uruhare kandi uri umwana iyo uri umwana uba ugikura u- ukeneye ah, abakuba iruhande Eh, ntabwo ntabwo kuba uri umwana akaba ari wowe ushyirwaho ah, i- icyo ngicyo ko ari wowe witeye ibyakubayeho kandi ufite abantu bagomba kukureba kuba iruhande aho kugira ngo wa wundi wa- wa- wakoze icyaha akurikiranwe aba ari uhanwa mu by'ukuri no kumvisha abana b'abakobwa ko icyamubayeho nta ruhare yabigizemo ni umwana ni- ni- ni- ni- akwiye yumve yuko atari um, a- atari we wa- wa- wabigizemo uruhare kuko aracyarerwa rero ntekereza ko hakwiye ari iki- ari ikibazo gikomeye umuntu wese ababyeyi mu by'ukuri nabo bakwiye kumva abana babo kuko hari ni- n'imiryango na- nayo itererana abana babo nk'umwana we akagira icyo kibazo cy'uko yatewe inda n'umuntu wamushutse wamu eh, wa- wa- wa- wamurebye ko ari umwana ariko akamugirira nawe akamutera inda mu by'ukuri bakwiye kubibona nk'ihohoterwa rikomeye cyane akumva ko umwana we yahohotewe ahubwo akamu aho kugira ngo abe ari we arenganya cyane ahubwo aka- agakora ku buryo nawe ashyiramo imbaraga z'uko ba- ba- ababyeyi bagafatanya bagashyiramo imbaraga zo kubona yuko bakwiye kurwanya ibyo ngibyo nabo ubwabo bagafasha abana babo bakumva ko abana babo bakwiye ku- kurindwa ko ababyeyi nabo nibabishyiramo imbaraga mu by'ukuri tekereza ko bizacika aho kugira ngo ahubwo barenganye abana babo cyane ahubwo babe iruhande eh, bafashe- babafa- bafatanye nabo ku- eh, kurwanya n'icyo kintu gikomeza kubaho cyane kuko kenshi abo bantu babikora bakwiye kurwanywa kandi ntabwo ari leta gusa ni na- n'imiryango abana bavukamo ntekereza ko ababyeyi bakwiye kwigishwa kumva yuko ugomba kuganiriza umwana wawe ukamwumva nyagira ibyo byago umuvuganire aho kugira ngo ukomeze umwongerere ibibazo n'umutererano Mm.
hanyuma ku bavuga ko harimo n'ikibazo cy'ubukene Mm.
abo bo babwira iki
hari abana mu by'ukuri biragaragara ko kenshi um, akenshi bikaba bikunze kuba mu byaro cyane n'abana b'abakene kuko abenshi babi- babakoresha baba- bakoresheje amafaranga no kubashikisha ko ntacyo bafite ari bu- ari bumufashe wenda kwiga cyangwa wenda ari bumufashe ibindi bintu akeneye Eh, nabyo ni ikintu gikomeye cyane niyo mpamvu hakwiye kubaho kwigisha ababyeyi uko uganiriza umwana mu by'ukuri ukamuganiriza ukamenya umuhanda ukamenya ibibaho buri munsi nabyo ni ikintu gikomeye cyane nubwo waba uva mu waba uri umukene ariko ukamenya ko hakabaho ikintu cyo kumwumvisha ko afite agaciro kandi noneho ukamubira iruhande akayagenda yumva nawe afite agaciro n'aho ariho hose ko nta muntu wagakwiye kumugikira mu gishutisha nubwo nubwo adafite adafite ubushobozi ariko nawe ubwe yaharanira kugira ikintu abona we ubwe ashyizemo imbaraga ariko nta muntu ukwiye kumuhohotera muri ubwo buryo ngo amukoresheje ntekereza ko ari kwa kundi ababyeyi bakwiye gushyiraho imbaraga zo kuganira n'abana babo mu rugo buri munsi ukamenya ukamwigisha n'ubuzima ukamuganiriza ntekereza ko ikibura cyane ari ukuganira n'abana kuganira n'abana icyo ni kimwe ariko nanone hari ikoranabuhanga ry'iki gihe hari ibijyanye sinzi uko nabyita mu kinyarwanda peer pressure kubona abandi mwigana mugendana babayeho ndibaza gukurikirana cyane ibibera mu rwanda muri iyi minsi hari abitwa aba slay queens aho usanga buri mwana wese w'umukobwa ashaka kuba umuslay queen ibyo byo kubihuza n'umuco nyarwanda n'uko kuganirizwa kuko nabyo nibaza ko cyane cyane ibyo ngibyo bya peer pressure gushaka gukora ibyo abandi bakora urungano rwawe nabyo ari ikibazo gituma bamwe mu bana batandukira bagakora ibyo batakabaye bakora ariko bakabikora kuko bashaka kuba ku rugero rumwe na bagenzi babo
nibyo biriho byahereye muri ibi bihugu nanone urabona ko bigenda bikwira ku isi yose ni urabona nko ku mbuga nkoranyambaga niho akenshi cyane abana abajene abantu bari batoya cyane mu by'ukuri niho baba kandi wenda n'ababyeyi bamwe ntibanazi no kuzikoresha neza ntibanamenye n'ibihabera cyane nk'ibyo ni ikibazo gikomeye kubera umwe baba barebana nk'ibyo uri kuvuga bya sireyi kwini baba babona ari abantu bakwiye kureberaho bareberaho ko ari bo role models babo icyitegererezo cyabo ariko mu by'ukuri niyo mpamvu hakwiye ibiganiro bitandukanye byinshi byo nabyo biciye ku mbuga nkoranyambaga byigisha abo bana batoya ko mu by'ukuri hari uburyo bwo kubaho mu buzima utabayeho gutyo utitwaye gutyo ibyo ntabwo ari akamenya akagira n'iyo edikasiyo ivuye nanone kuko ariko nanone no kwiga kumenya aho ibyo basoma cyane niyo mpamvu dukoresha imbuga nkoranyambaga kuko nzi ko leta ariho bari ugerageza no kubaganiriza ukagerageza no kujya no mu mvugo zabo kugira ngo ubagereho kuko kenshi iyo ubashyizemo imvugo yawe cyane z'igihe tutarimo ugerageza no kujya no mu mvugo z'iki gihe z'ukuntu bavuga kugira ngo ubegere cyane bumve yuko unabumva noneho ukabigisha uburyo bwo kwitwara neza no kwirinda kuko iyo utangiye kubajyana no mu mvugo ya kera ntabwo bashobora no kukumva ni byiza kubegera mu mvugo basobanukirwa neza noneho ukanabigisha no kuta no kumenya n'ibyiza bagakwiye gukurikira ntibumve yuko bakwiye kugira iyo puresha yo gukurikira abantu babigisha ibintu bitari ngombwa nk'ibyo atari ko ubuzima bumeze atari ko bagakwiye kubaho
konsole nishimwe ni umunyarwandakazi ni umwanditsi wahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu gihe cya jenoside akaba akomeje gukora ubukangurambaga ahanini ahamagarira ababishinzwe kugerageza gukumira ibyaha no kurinda abana ibyaha bishingiye ku gitsina kuri telefoni dufite na evariste wiriwe neza
mwiriwe neza uri hehe
mbo ntabwo tuvugana ndi bukavu muri kongo yego ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye ndashaka kuvuga ku bantu b'abana batoya bashaka kugendana n'igihe tugezemo noneho bagasanga abantu babo b'inshuti zabo bakundana bamaze kubatera inda nta mwanya bagira wo kuvugana n'ababyeyi ugasanga uburyo babayeho bashaka kugendana n'igihe tugezemo aki- akajya- akaza kwireturuva yamaze gutwara inda ugasanga wenda yatwaye n'inda n'uwayimuteye atamuzi barahuriye mu hoteli bo- nko ku kibazo kijyanye n'abantu b'ababyeyi bati- bategera abana ugasanga akenshi na kenshi nicyo gituma n'inda wenda ziyongera z'abana batoya ntibabigishe ugasanga n'abana bafite ubumenyi bukeya ntabwo aba azi ko agomba gutwara inda aba azi ko wenda aba ari mu ifete ibintu nk'ibyo ashaka kugendana n'igihe tugezemo agasanga yamaze gutwara inda ikindi kibazo nshaka kuvugaho nk'uwo mubyeyi w'umwanditsi nyine wagize ihohoterwa bamukoreye ihohoterwa akiri muto mu gihe cya jenoside usanga nk'abo bantu bakoze iyo- iryo hoho- iryo kumuhohotera mu gihe cya jenoside bidegembya muri congo uko bashaka nta nta muntu ubakurikirana oni nta kibivugaho urenze imyaka nka makumyabiri n'indi irashize bidegembya nta muntu ubakurikirana sinzi twibaza niba oni buri imbaraga zo kubafata cyangwa habura iki
urakoze evariste ibukavu muri kivu y'epfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ugire umugoroba mwiza
sawa murakoze konsole gerageza usubize eh, kuri ibyo bitekerezo cyangwa se n'ibibazo bya evariste w'ibukavu
mu by'ukuri ibyo barisa avuze ni ni ikintu ah, ki- kibabaje kandi ni ibintu bibabaje cyane kuba um, hari abidegembya mu by'ukuri n'ibyo bihugu nko muri congo barahari benshi nka- o- nka un oni Ah, mu by'ukuri na- niyo mpamvu tunavuga cyane iyo ngize amahirwe nta- ntajyayo kuvuga hari n'abandi um, ba- ba- babivugaho cyane bahuriwe n'iryo hohoterwa mu bindi bihugu bitandukanye nko muri irake muri za kosovo ahabereye za jenoside n'ahandi hatandukanye bagerageza mu by'ukuri kenshi turahura twese tugerageza ku- kubabwira kugira ngo nibura bagire ikintu bakora mu by'ukuri ah, hagire ikintu gikorwa nk'abo bahora bidegembya mu- mu- muri ibyo bihugu hagirwe hagire ikintu gikorwa ariko haracyari inzira ndende ni ugukomeza umuntu ah, avuga cyane cyane iyo abantu bari bahunze bakajya no mu bindi bihugu biranagoye cyane kugira ngo bafate cyangwa ba- ba- bi- bageze ku- mu butabera ariko mu by'ukuri hakwiye gukomeza ubukangurambaga bwo kuvuga no gukomeza ku- kubwira ibihugu byose bibafite kugira ngo bamenye yuko ari ikintu ah, gikomeye ku ba- ku bahuye n'iryo hohoterwa Ni- nabo bamenye yuko ubutabera buhari eh, bashobora no kubugezwa muri igihe igihe kigeze Mm.
bafashwe Ah, hanyuma mu bijyanye n'uburezi ah, mu- muri ibi bihugu byateye imbere usanga mu mashuri hagaragaramo abajyanama ah, bashinzwe kugira inama abanyeshuri Eh, bimwe mu bintu wenda ababyeyi babo badashobora kubabwira ah, cyane Mhm.
cyane bashingiye ku bijyanye n'umuco Ah, ubona uruhare rw'abo bajyanama ari ngombwa cyane cyane nko mu bihugu ah, bikiri mu nzira y'amajyambere cyangwa se ibihugu bigikomeye ku muco usanga ababyeyi hari ibyo batinya kubwira aba- aba- abana babo Eh, eh, um, abakangurambaga abantu nk'abo barakenewe cyane mu bihugu byacu eh, bikiri eh, ibihugu byacu birakenewe cyane kuko ah, umuco cyane usanga wiganza mu mu miryango mu miryango cyane kubera yuko hari nk'ibintu biba mutavuga yenda nk'urugero ah, kenshi iyo uri mutoya usanga utarigishijwe uko umubiri wawe eh, umeze Eh, nu- akenshi ugaku- ugasanga ntabwo bakuganiriza ibikubaho uko ukura imyororokere yawe usanga nta- ugasanga noneho ntabwo icyo kiganiro kibaho cyane mu miryango noneho ugasanga umwana akenshi akuze atanazi n'umubiri we atanawuzi ntiyabiganiye n'ababyeyi be ahubwo hakabaho ikintu cyo kugutera ubwoba ngo eh witonde ntihazagire ugutera inda ariko ntazi n'ibyo bamubwira ibyo ari byo gusa ugasanga habaho ikintu cyo kumutera ubwoba gusa ariko ntabeho ikintu cyo kumwigisha ngo baganire babivuge ibyo bivuga muvuge mu mazina ntabwo tuba mu mico yo kutavuga ibintu biri mu mazina ugatsinda so rero cyane cyane kubitsinda byose ugasanga ntabwo umuntu ntazi n'ibyo avuga ibyo ari byo ni- ni- niyo mpamvu aba- ubukangurambaga n'abantu bishimira n'abantu babikora ubu kwigisha abantu bakigisha ababyeyi uko bakwiye kuganiriza abana babo eh, ku- ku mibiri yabo n'uko bitwara so biri biba biri ngombwa cyane birakenewe Mm.
konsole tugitangira ikiganiro wagarutse ku kintu kijyanye eh, n'akamaro ko kubara inkuru cyangwa se kuvuga i- ibyakubayeho ukibitangira zimwe mu mbogamizi wari ufite ni nk'izihe
Eh, ngitangira kubivuga bya mu by'ukuri byara ni ikintu nanjye cyamfashe igihe kinini cyane ni imbaraga bya- byantwaye imbaraga zi- zikomeye cyane nk'umunyarwandakazi ariko ah, imbogamizi zikomeye ni uko ah, nakunze natekereje nanjye natekereje byinshi eh, nka- nk'aba- nk'umukobwa mutoya Eh, na- akenshi na- n'akato nabyo abitekereza nabyo ni ikintu natekereje mu by'ukuri nk'umuntu ukiri mutoya Ah, ariko nanone nubwo izo mbogamizi ah, ni- rimwe zazaga wenda no gutekereza ndetse nzashobora kubivuga nzakomeza kubivuga n'agahinda ni- no kuba na- nari nzikira ibikomere by'ibyambayeho ndi gukira ibikomere kuko nabwo mu kubivuga nabyo ni ni ikintu cyamfashije gutangira gukira ibikomere nari mfite muri njye ariko ikintu gikomeye ni uko ntigeze ncika intege niyo nicyo kintu nari mfite muri njye kudacika intege kudacika intege eh, z'uko nta nkwiye kubyibura kuko nabonaga mu by'ukuri ah, ndi umwe muri bake babivuga kandi banabyanditse eh, ndavuga nti nkwiye kugira imbaraga nka- nkabivuga Mm, nkafasha n'abandi Mm.
uri mu- mu ba- muri bake batangiye kuvuga ah, ibijyanye n'iki kibazo ukiri muto ariko nyuma tumaze kubona abantu batandukanye bagenda bandika ibitabo bavuga ubuhamya bwabo bavuga ibyababayeho ibi byaba bitanga icyizere
Eh, biratanga icyizere gikomeye kubona nibura hari abantu bari kujya bashobora niyo mpamvu bikwereka ko ah, iyo umwe avuze atera undi imbaraga rero niyo mpamvu ah, kuvuga biri ngombwa cyane eh, kuko aba- murafashanya ni uburyo bwo gufashanya hari icyizere nke, hari hari mbona ko hari abantu bari guhambuka uko igihe gitambuka kandi nanone eh, kubera n'ingaruka mu by'ukuri iyo iyo u- u- uko bimaze kugaragara mu bushakashatsi ko ibikomere dushobora kubiha abatuvukaho So rero ni ngombwa ko ukira icyo gikomere kugira ngo n'abakuvuka bada- bata- batavukana ibyo bikomere bikomeye cyane bituvuyeho Mm.
muri ubwo bukangurambaga mukora ah, n'abandi bagenzi bawe mukorana umuntu yakwibaza niba hari igitekerezo cyangwa se wenda mwaranabikoze cy'uko mwajya mushyira hamwe mukagira nk'ihuriro aho mutangariza ubwo butumwa bwanyu cyangwa se n'ubwo buhamya bwanyu mukabugeza ah, ku bantu benshi hari imikoranire mufitanye n'abandi bagiye bandika cyangwa se bakora nk'ibyo wowe ukora Eh, njyewe akenshi nkunda guhura n'abantu bo mu mu- mu bindi bihugu ba- tu- dufite ihuriro duhuriramo tugahura tukaganira tukavuga no mu biganiro Eh, nkunda kugirana ibiganiro kenshi n'abantu ba- ba- bo mu bindi bihugu basuye na na za jenoside Eh, tukicara tukagira- tukaganira ihuriro rirahari ariko nka kubera nka inkangi ubu nk'abanyarwanda ntabwo kazi ntabwo biraba cyane uretse umwe eh, twaganiriye ko dukwiriye kwegerana n'abandi tukagira ihuriro ryacu ku buryo eh, hago- hazabaho ikiganiro cyo kuganira nk'abanyarwandakazi Eh, kuko hari uherutse kwandika nawe igitabo avuga mu buhamya bwe yari mutoya afite imyaka icyenda Eh, ubwo rero tugerageza ku- twaratangiye ubu tugerageza gusa nkaho eh, dushaka kubyongera kugira ngo tu- tuzajye tubivugaho cyane turi kumwe mu biganiro bitandukanye Mm. Ah, ah, aba ariyo aba aricyo tubitindeho cyane kurusha kurusha wenda n'ikindi kintu twaganira
hari gukorera gukorerwa ihohoterwa akaba kubyakira ko warikorewe hanyuma ukanatinyuka ukabivuga kugira ngo ube wabohoka bisaba iki bitwara iki n'iki wagira n'iyihe nama wagira abakiri muri iyo nzira yo kutabyakira kugira ngo babe banabivuga kugira ngo umutima wabo uruhuke ndabizi hari mu by'ukuri hari benshi bakibana n'icyo gikomere kibaremereye kandi atashoboye no kuba yanabwira wenda n'umugabo yashatse kuko hari benshi bari bafite abagabo ariko akaba atashobora no kumubwira mu by'ukuri icyo gikomere afite ku mutima kandi umugabo akaba abona ko afite ikintu kimuremereye ariko adashobora atamubwira ariko wenda ntabizi ko ari nabyo rero biragoye ariko yo mu by'ukuri kugira ngo iyo uhambutse ukagira imbaraga inama nagira umuntu mu by'ukuri uri kumwumva waba afite icyo gikomere amaranye imyaka myinshi ku mutima we kandi gishobora kuko kikugiraho ingaruka mu bintu byinshi bitandukanye no mu buzima bwa buri munsi kuko yo kiba muri wowe nta handi ntabwo gishobora kugenda ari wowe kibamo kandi gishobora no nta nubwo kikugiraho ingaruka gusa gishobora kugiraho ingaruka abo mubana ni bose yaba ari umugabo wawe cyangwa n'abandi bakuri iruhande ni byiza ko wagira imbaraga ugahambuka ukagira umuntu nibura uhitamo umwe ukamufungurira umutima nibura ukagira ugafungura umuryango wo gukira nibura icyo gikomere ukawufungura umuryango wo gatoya kugira ngo utangire uruhuke kuko ntabwo ntabwo umubiri wacu ntabwo uremewe kwikorera ibibazo biremereye igihe kinini ngo tubigendane igihe kinini ntabwo ntabwo ariko ntabwo ari ntabwo ari ko umubiri wacu uremewe kubaho uremewe kubaho kumva kwishima ukaryama ugasinzira ukumva umerewe neza kandi ubifitiye uburenganzira uri kiremwa muntu cyaremewe kubaho wumva wishimye kandi ibyo byishimo uko undi abifite nawe nawe ufite uburenganzira bwo kugira ibyo byishimo mu buzima ukumva nibura utuje ufite n'ayo mahoro muri wowe ukumva umeze neza ukunze n'ubuzima mu gihe ufite mu gihe runaka imana yaguhaye kubaho ku isi kosole nishimwe umunyarwandakazi umwanditsi yarokotse jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yanditse igitabo yise tesite tu de limiti gikubiyemo ubuzima yabayemo muri jenoside n'uburyo yakotse kinakubiyemo ubutumwa bw'icyizere iki gitabo gishobora no kuboneka kuri interineti konsole nishimwe ndagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo utuganirize uganirize n'abakunzi b'ijwi ry'amerika murakoze cyane nanjye nishimye kandi n'abakunzi ijwi ry'amerika ndabashimiye cyane kuba batuganirije nabo urakoze cyane konsole nishimwe ugire umunsi mwiza nshimire namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi mwaduhamagaye nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma rimasi karara wegeranyije ikiganiro muri studio ya karindwi washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe